as me and i they talk now mary and i be like say they go rush and go hospital because he faint He wake up again from fainting mary and wake up from fainting because they no believe She dem talk and say queen naomi no go ever step im leg for palace queen naomi no go ever do this. queen naomi no go <laughs> hey my people. pipo make una leave o make una leave in fact eh, when the favor of god is upon you eh, every crooked way go straight broke. In fact, our God is a protocol breaker. Because some people, they rejoice and they happy, say, Mama Tadenikawo can never, can never step her foot in that palace again. Say she can never, yeah? Talk all sorts of things about her, but my people, do you know that? Guess who, who went to the palace to, with the instruction of the Holy Spirit? to go and pray my country people o oh, no be small thing o oh. ah queen naomi don do don't do another one again o oh. sote sote sote dem come dey wonder say ah ah so all this why when e be say kabiyesi did birthday queen naomi first pray for kabiyesi for her church as if that one not there enough then the oloris them they were angry say after the party when they be say dem hold for ojaja resort kabiyesi come back for us, burn all of them, enter in house enter his uh, uh, closet begin the chat with uh, mama tadenikawo which is queen naomi and tadenikawo no even ask dem the oloris dem waiting dey carry my people as if that one not dey enough queen naomi shocked them. Queen Naomi choctalize everybody in fact eh, as me una dey talk now mary and i be be like say dem go rush am go hospital because e faint e wake up again from fainting mary and wake up from fainting because dem no believe shey dem talk am say queen naomi no go ever step im leg for palace queen naomi no go ever do this queen naomi no go <laughs> hey my people make una leave oh, o make una leave in fact eh, when the favour of god is upon you Eh? Every crooked way go straight, broke. In fact, our God is a protocol breaker. Because some people they rejoice and they happy say, Mama Tadenikawo can never, can never step her foot in that palace again. Say she can never, yeah? Talk all sorts of things about her, but my people, do you know that? guess who who went to the palace to with the instruction of the holy spirit to go and pray and do some certain things for Oni of Ife. Because when Queen Naomi, when Queen Naomi hear from God, when God tell am say go, go and undo some certain things wey be say dem do for that palace, and it is only you that will go. Queen Naomi was shocked, realized queen naomi no wan go queen naomi say god I beg o for where before queen naomi come tell god say god if you really want me to go to this palace go and inform Kabi and see yourself so that by time he say he hear from me say at the come palace dey come do something it will not be new again my people not be him hmm. na him queen naomi come dey o come na so e dey dey restless na so e dey dey restless the whole situation come dey make am dey dey restless before you know kabesi come receive revelation say make he allow him wife to come pray for am for inside the palace ah when when uh, eh, kabesi wake up from sleep come dey say ah which kind dream be this which kind dream be this the first person wey be say he call for food na queen naomi na queen naomi na e call for na e call dey tell queen naomi say the spirit of the living god o he tell am say ah somebody is coming to pray for him but him still dey surprise who be that so my people o oh, na him queen naomi call tell am say god has told her to come and anoint that palace and to come and do some certain prayer which the Holy Spirit was the one that instruct her so him just dey tell Kabiyesi make Kabiyesi know so Kabiyesi come ask am say okay you want to come to the palace to do some prayer do I announce it and allow everybody to know uh -huh. Mama Tadeleka will say no you don't need to announce it Eh, if you notice, since I left that palace. Um, I've been living a very quiet life. I don't want noise. So I will be coming to the palace. But um, only of you they asked and say, if she's coming to the palace, uh, should she and um, whether him make it make him let the other Oloris know say in the come palace whether make you allow oda olori know say in the come palace na queen naomi say it's necessary they should know if they want to know but it's not compulsory that they must know as far as what is coming to do we not hinder the them from going to their work or doing their normal stuff that they want to do so na kabesi come kabiyesi come because of that one Not even bother her himself to let other oloris dem know say im wife im wife which is queen naomi mama tadenikawo will be coming for prayer so my people una so mama tadenikawo take come the palace So oh, i say a lot of people shock if you see everywhere the way everywhere gather just to celebrate one woman ha my people i never see this type oh. i never see this type so queen nomina don quietly come come do the prayer pray all the prayer finish waka now my people oh, a lot of them dey wonder say wetin be the thing wey be say queen naomi pray about what is the thing wetin be the thing I hope this woman not come do just. I hope he never come do Jesus just. Hey, people call they laugh. They say which one call be Jesus just? They because they don't understand. So uh, my people they say, na ain't good that Queen Naomi come pray for Dior. Say because a lot of things power must change. A lot of things go happen now that everybody go surprise. So I know say Queen Naomi na person what dey be say. God really anoint her, even when she stepped her leg into that palace as a single woman. When he go preach, when he give oh, uh, Kabiyesi Bible as gift, the time he said they go do crusade for the town. When she went there to present the word of God to KBC, the presence of God is still in that palace. Queen Naomi destroy a lot of things when he When she went to the palace so my people, oh, now the matter when e dey grand be that, o oh. now the matter wey we dey ground be that, so now so it e just be my people, pipo una leave una comment for comment section my people, disclaimer oh, this just now allegedly o oh, allege it has not been confirmed, oh, uh -huh.